hello everyone welcome to Boss Corner Gist TV abeg if na today now na the get the post dey come across my channel abeg make you no forget to subscribe hit on the notification bell so that anytime when i dey upload new video una go dey get am my correct correct people. make e no pass so you see that. bear when e do head like takpolo head eh hmm na you go touch so that if you touch am anywhere you dey e bathroom anywhere you dey do kerewa anything wey you dey do you go dey hear that bird say bose corner gist tv say e don come im e video don come out you dey hear me so so my correct one when e dey go e dey come back when e still dey give me correct vibes correct comment for my channel god go bless una so my returnees una no go lag go so i come greet una again with another correct better style depends on where you dey watch me for morning afternoon evening why come again to Postcognized Gist bye for now we go meet for comment section. Hmm. <laughs> na wow this one shock us o oh. we just dey hear something my people say no be small thing because of the gagagagagaga when all these oloris dey do na im dey Oni of Ife papa sit down, sit down. Now he call the king, say, hey, say my begin make him forgive her. Say because now not say saying Oni of Ife papa, now he go dey marry all these women. When be say no even he advise, advise the king. But as we dey hear, say now the king papa and the sisters, the love of money. Now now Oni of Ife enemy not gonna get rest of mind because of this. Uh, The way when all dis oloris dem tey they behave marian go do e own ashley especially ashley and marian my people. like this person oh now na fight they dey fight eh, toby philip fight now e dey fight The person wey dey even they give peace now. im be tokpe my correct pipo tokpe everybody see and say tokpe They quiet on the quiet side right now and ike is not taking On, of Ife, you go come, go leave that talk pe, and at that talk pe, na they are na even though say e dey among go, even though say e dey among my people now they say Alejo wetin we dey hear say Queen Naomi and uh, Tade ni Tade bobo bobo say Oni of Ife papa na him come send o, <laughs> he come send. for them, <coughs> say make de come meet am come meet am you understand i they consider see dey busy na im only of ife papa na im come pray pray pray pray pray for queen he e say meh he say god go bless am in short e say wetin queen naomi dey find he say he go see everything now wetin he tell queen he e tell queen say na better picking na you be e tell queen me mama say na better children are you born you understand They say e remain small make this man they cry make oba oba papa they cry you understand say ah we not say my pikin don wrong you Anything when my pikin do when he dey wrong you he say I beg make you forgive am He say forgive am Pray for am. He now say, Yes, you are a real woman of God. You are a daughter of God. Na wetin King Papa talk o. Oh? Hmm. Is everybody know? He say because my daughter, as I dey cause you rich, he say no say all these uh, uh, uh, oloris na dem don pay people. make dem take dey insult Queen Ami. He say upon the insult and everything He say queen army no talk. panka he say na one day not only one day na im queen army don't talk. na be that time wey dey arrest the brother. He say as they still beg am she can't calm down she can't still delete the post He say ah and you con wipe away uh, my son tears When they dey plan to collect the throne you con wipe away the tear you give us my the son He say my daughter anywhere you dey god go bless you He say no go blame am o oh. if he say no go stay palace he say no go blame am He e say no go blame am He say no know wetin dey e say no be that kind man wey e no know wetin dey happen. He said all the whole women wey dey that palace He no say all of them. dem be a mirror, my people. Now im papa say I beg, take care of my grandchild make anything not happen to her. stay away Don't come palace Now what did he tell her He say no carry my grand pikin come palace o enough a word is enough o na wetin e tok o He say make he no come there make he dey very far away He say because he no understand wetin dey happen e say queen army god go bless you He say god of miracle will bless you He tell am say yes After election, he go come visit am. And wetin he talk? He go come visit am visit him grand pikin. He said the king dey regret make him forgive am. He say see as dem dey do aga reach from social media. You don see Queen Naomi make aga one day. E dey do e preaching dey go. You know they talk You know they write e dey mind her business He said, na god I him go bless am o oh, my people." hmm my people, for una say the kind wen when they receive for dia palace my people. hmm at last only onion fife fada hey arrangement to visit Queen Naomi. Good news. Yes. Share this video, make una like am. God bless you now. Thank you.